Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته دقيقتوته راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي وداتين سجنتا ويا كميسا قبلني دهني جرة سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنك دهيسنا
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennu qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد قبر التربي لقفتوتا هردفوتا راديو نور الهدى يا إقتوتا ديبي بروغراما خيسني dhaaddacha jaalalatii fi riqicha sunnaadha. Deebisaan iyyannaa tan teessanii akka armaa gadiiti. Waaquluu wabillaahi tawfiq. Bismillaahi arrahmaan irrahiim. Arraga tawarra riqicha sunnaati. Wadigaa riqicha sunnaa kun gurbaan fuudhinii fi intalan heeruminii waan ramadaanni as dhihaateef jecha akka waan gartee gaafii warra riqichaa tunii walitti dhaabbachaa deemaa jirtu fakkaatti walumaa galattuume dhiiroo maal ja'a haduraa gaafataan. Ee gaafataan kun akka ijoo obboleessa keenya ani hedduu nama dheebuu qabu bultii ijaarrachuudhaaf jecha. Maaliif jiruun gartee nama kophaa jiraatu qaban dalaa ta'ee jedhan kana jiruun sa'a azaab. Garuu rakkoon harkaa na qabdu obboleessa kiyya kanarra guddaa hangafni abbaa kiyya takkaa'uu haadha tiyya hin fuune. aadaa gosa keenyaatti aadaa ganda keenyaatti gurbaa dura fuusi guddaa fuusanii xiqqaa fuusan hamma gurbaan guddaan fuudhu xiqqaan taa'u qabu intaltilleen akkasuma hanga gartee xiqqoo guddoon heerumtu xiqqoon heerumuu qabdu yaanni kun mee isin biratti akkam fakkaata akka hukmi shari'aatti maal jettanii yoo dirqamuma gartee shari'aa islaamummaa keessatti gurbaan guddaan fuudhu malee xiqqaan harka maratee taa'u qaba jechaan kan jirtu taate dirqama kiyya obseetiin hanga inni fuudhu taa'ee eege yoommoo gartee shari'aa keessa hin jirree ka aadaa taatu taate karuma gartee tahuun aadaa gartee badduu shari'aa islaamummaatiin wal jidduu tana cabsee bultii ijaarrachuudhaan fedha ammoo deebisaa keessa inni eeggachaa jira. yaa obboleessa keenya ka islaamaa siifii fakkaataan ta'ettillee wanni hukumii shari'aa islaamummaa keessatti beekuu qabdan intalti takka yoo gurbaan tokko yoo fuudhage gurbaan tokko fuudha fedhe obboleessa guddaa yoo qabaate kamma dura gartee hin fuudhin yoo mataa ifiitiif dandeettii qabaate fuudhuuf abbaa saallitii fi adeeraa fi obboleeyyan illee ergachuun mirga isaatii miti dandeettii qaba. achi garagalee ifumaa sigalee mataa ifiitiif illee dhaqee warra saniin intala naa kennaa jechuudha dandeenya. Heera hawaasummaatiif malee abbaan kee si dura deemuu qaba adeerri si dura deemuu qaba obboleessii si dura deemuu qabaan dirqamaa miti ammoo aadaa hawaasaati. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa dura fuudhan akkasumatti adeerrisaa Abu Xaalib dura deeme duuba. Dhaga'e obboleessa keenya. Ati dandeettii yoo qabaatte, dandeettii teetii yoo fuudha feete, fuudha keetti fufi. yoo ammoo nama abbaa wajjin carraaqaa jiru hagartee abbaa fi eeggatu nafaqaanti waa cufti abbaa keetirra jiru irra hedduu warra baadiyyaa abbaa fuusisaa abbaan kee si fuusisuun dirqama isaati. Ilmaan isaa keessaa tagartee karaa abbaa kiyya gartee ani fuudhaan fedha jee xiqqaan ju'uu guddaan ju'uu nama fedhinnaa isaa gartee mul'ifatee abbaan fuudhuun isarratti dirqama. Shariyaa islaamummaa keessatti hamma gartee guddaan fuudhu xiqqaan harka maratee taa'uu qaba jechuun hin jiru. Akkuma san intalti dhalaatiis yoo gartee qaadhimaan dhufe intala xiqqoof dhufe hireen isiidhaa dabarsuun qaban amma guddoon heerumtu jedhanu. Akkuma uummanni arabaatuu jiru azzawaaju hazzoon wanasiib jedhan. Duuba gaa namni tokko hoga gartee haala amalaas haa ta'u uumaa fuulaatiis haa ta'u homo fedheefuu haa ta'u xiqqoodhaaf yoo qaadhimaan dura dhufe wanni gartee guddoo qalbii cabsaanuman jiru hireen isii hara jira rabbiin isii dhaqqaba. Tanaaf jecha abbootiin gartee dhiiraa abbootiin dubraa rabbiin akka isiniin jiru وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ربين إيرتي سنيس فوسسا dhalaa teeysaniis heerumsiisaa hoggaju bakka tana keeysatti guddoon dura heerumuu qabdii xiqqoon afachuu qabdi jechuun hin jiru. Gurbaan guddaan dura fuudhuu qaba xiqqaan harka maratee taa'ee eeguu qaba jechuun hin jiru. Rabbiin kan murtii godhe akkana ayeta kana yoonii fi bal'inaan tafsiraa wajjin laaluu feetan suuratu nuur ayeta soddomii lamaa dheqaa laala. Akkuma sannadiin keenyaleen akkiji alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahii keessatti Abdallaa ابن مسعود ربي سر حاجالته أديس خيزة النبي كي نكي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج لا النبي ربي يرو لبس خلد برسو يا درققوتي أسما خيسة جرت يا شمرا نمني اسن كي ساقرتي دنديتي فولاك أبدا لا تاتو ساقرتي روسا كيستي وهيرم أفقوبي فلناك أبدا ما الجتوري فليتزوج haa fuudhu isin isaa heerumtu jechuudha. Nabiinis as keessatti intalti guddoon dura heerumuu qabdi diqqoon eeggachuu qabdi jechuun hin jiru. Gurbaan guddaan fuudhee xiqqaan harka maratee taa'uudha qaba jechuun hin jiru. Ayanni Quraanaatii fi hadiisni hullachuutu wanni iluu kan nure namni tokko hafuudha fedhuufitti heerumuu qabdus dhiiraa fi dhalatti odoonii fi gartee guddaan jiruu xiqqaan hin fuudhu jechuun aadaa baddu waan islaamummaan gartee waldida ummanni keenya irra wayyaa waa barachaa deema kopheen irra deemu qaban aadaa badduu shari'aa wajjin wal dhoytu. Akkuma san gurbaan guddaan namni kun namni kun fayyattis wal dabra fedhinnattis wal dabra nyaatatti wal dabra dhugaatti wal dabra fedhinnattis wal dabra shaawattillee wal dabra. Si gala namni tokko gartee dhiira qabbanootu jira dhalaan gariis akkasi. Kanaaf jecha namni gartee tokko fedhinnaan keessaa dhufte wanni isa dura dhaabbataniif hin jirtu duuba. Musliimni hogguma takka dhiiraaf dhalatti ajaja rabbi hojiirra oolchan. Ammoo aadaan badduun gartee shari'aa islaamummaatiin wal faalleessitu qushaasha darbamuu qabdi. Kanaaf bakka tana dhaamsi nuti dhaammannu ulamaa inte du'aanni keenya bakka jiran cufatti ganda cufa keessatti manguddoo biyya keessaatiin gargaarsifatanii aadaa akkanaa tagartee dubraa fi dhiira qarxam godhaa jirtu tana akka gartee irra jetanii shari'aa hordofan isaanitti dhaammanna walumaanuu warra gartee jecha rabbii hordofuu rabbiin nu haa godhuu obboleeyya keenya. Gaafin itti aantu ijaanaan itti aantu warruma riqicha sunnaati gaa rabbii walitti haadhabu warri gartee gurbaa fuudhuu fi intala heerumtu. Akka jettu obboleettiin keenya tuni ani gartee barattuudha barnoota irraan jira wanni an baradhus waan wal'aansaati lilmee curfa nama godhan tana haa taatu ee gartee doktor sahee akkuma sangaa nama warra wal'aanu haa ta'u walumaa galattuu ani waan wal'aansaatiin barachaa jira. Ammoo kanuma wajjin duuba rabbiin hedduu na urgeesse anaa tana. Kadeemu siin fuudhuma naan ja'a. Jaarsa qabdaallee jedhanii barnan gaafatanii. nama tokko odoo baraturaa boodarraa odeeffataniiti nama dhufan. Namni kun inumaa bara odoon qaadhimaallee qabaadhee mixaallee qabaadhee akkaan waaniin ani inni kun yoo hin gartee inni kun naa ta'e mixaa sanfirraa buusee isa heerumutti na gaafata. Duuba tanaaf jecha yeroo namni na gaafatu cufaa'u obboleessa ani barnootatti hin jira hangaan barnoota kiyya xumuradhu waan heeruma jaangurraan dhagahee fedhun ja'an. Duba taanaaf jecha ani gartee hiree na dhuftu kana hularraa firraa deebisuun. wanni rabbiin bakka tanatti ani bor warraa gaafatamtu ni jirti haa ta'u walumaa galattu ani gartee odumaan gartee yaada koo kana isinirra fidadhu du'aa ta'e isinirraa hin hoonga'u kadhaan gartee rabbiin haa kadhachuu isinirraa hin fedha. Obbaleetii ta'e ati siitu if beeka du'aan gartee nuti sii goonu hamma dandeessutti islaamummaa ta'e qabadhu diin jabeeffadhu. eega gartee hangaan xaraatii xumuradhuu fuudhatti hin jarjaru jette if eeguun sirratti haa jiraattu. Dhiira cufaa wajjin haasawiin wajji kafaltee wajjin taphatiin if qaleessiiti diin keetirratti hiifadhuuti duuba hamtuuraa rabbi si haa tiisu nullee rabbi si kadhanna kakka qabu ka rabbi sodaatu ka diin qabu salaata shanan gartee kalafa hin buufne rabbiin ka gartee si tiisu kasi quba qabaatu kasi tajaajilatu siif ilmaan keetiis rabbiin laaftutti hoggo'atii umuratti siin haa dhaqqabu siin jedha. Haa ta'u obboleettiin teenye duuba du'aa'ii boodaan yaada sii kanarratti deebisaa nurraa eeggatti. Obboleettii teenye wanni siin jennu shari'aan islaamummaadha dhiiraa fi gartee dhalaadhaas karaa fuudhaatti jarjarutti hafti. Dhiiraa fi dhalaas hatattamaan gurbaa fuun intala fuu itti nama hafti. jara keenya dhiiraa fi dhalattis bakka jirtanitti namni ganamaan fuudhuun faayidaa guddoo keessa jira. Ta duraa fayyaa namaatiif. Ta lammeessaadhaa namni yeroo dubrummaa dardarummaa waa hedduudhaaf isa mudata karaa adda addaatiin. Tanaaf jecha ganamaan heerumuun fuudhuun fedhinnaa shahawaa shayiixaanaatis sirraa hulaan cufamte. Namni gartee ija sibba baasuu gartee ija simmuun muruu fi kasa jeelus adaba sirraa godhate karaa kaaniin bar intalti takka ganamaa yoo heerumte odoon dhaabbanne ilmoon sii isii wajjiin kophee uffattee huccuu uffatti hogga karaa deeman obboleeyyan fakkaatan haati fayyaa dhabduu manaan dhaabbatti gurbaan hoyoo ganamaan fuudhe ilmi isaa baru duma abbaan arihu qabu dheessu bahu ilmi isaa wajjiin kophee uffatee wajjii wal cinaa deemanii bakka silaa gartee inni waa godhu cufa abbaa taa'inaa godha ja'a duuba duuba ganamaan bultii jaaruun hamtuu saala fiilee hamtuu irraa eeguudhaaf bakka hin fakkaanne irraa mul'achuuf adaba gartee foonii fi heerumni nama godha. Duuba ati immoo qaadhimaalee sii dhudhufu kana ofirraa dhorkuun kee yoo nama garta heerumtuus dandeettii qabu heerumee qaraatiis qara'uun dandatti nama amanu yoo taate dandeettii odoo qabdu yoo niifi hadeebiftu taate dilooytu takkitee tana beek maaliif nabiin rabbi man istafaa'a jedhe amma dubbii sii galte ammoo yoo niifi ati nama ta duraatti odoon qaraa odoon gartee qara'u yoon heerume namni gartee na tajaajilu hin jiru kana gargaaru hin jiru. jechaan kawaasit dhagamu ta'e karaa kaaniinis fedhinnaa lubbuutiyyaa harkaa hin qaba shaawaan shayxaanaa natti hin taphattu ofiin danda'e yoo jette shari'aan ittis hin dirqitu fuudhatti dhiiraa fi dhalattis murtaa murtiin namni gartee shaawaasaa adabatti godhee ija isaatiin bakka malee hin mul'anne kawaan gartee fedhinnaa isa kaasuu sin lallaalle akkuma san waan fedhinnaa isa kaasuus nyaachuun guddifne karaa kanan karaa cufaan soomanaanis gargaarsifachaa hamma mudhii isaa jabeeffatuu yoo booda'aane ka if danda'u rakkoon qabu dhiiraa ilaalattisa. Garuu ammoo keessaahuu dhiira irratti yoo dandeettii qabaate fuudha diiduun fuudha booda'aan sun isarratti dhorka. Duba tanaaf jecha walumaa galattuu barataan dhiiraatii fi dhalaatiis. akkuma jenne kanatti yoo lubbuu isaanii tiisuu ka danda'an taate huma rakkoon hin jiru. Yoo ammoo lubbuu fi firra sodaatan namni kun wal dabra namni kun halkanuu guyyuu qaama dhiqatu jira hamanaamaan shayxaanitti dhufe kanaaf jecha fedhinnaa keessatti namni waa wal dabruuf jecha dafee fuudhuun daftee heerumuun barbaachisaadha warri kanaafun. Mee gaadhiiroo arraan tana hoo isaanuma moo eenyutu as dhiyaachaa jiran fakkaata. Ammallee warruma riqicha sunnaati. Akkam ja'a kunoo akki jiru obboleessi keenya kun ani biyya Orobbaatiin jiraadha. Umriin tiyya arraan tana yoon xiqqaadhee soddomuma ja'a. Hanga arraan tanaatti bultiin jaarre. Wanni bultii jaaruu na dhoorkes dhoorke maali obboleessi keenya hin dhibsine. Garuu walumaa galattu bakkiin ani jiraadhu biyya Orobbaa ta'u wajjin caayaa gartee bakka dardarri gartee islaamaa kan saba adda addaa argamu ummata kanaa wajjin jiraadha. Duuba gaa kanuma keessaa tokko obboleessi rabbii tokko lafaa ka'ee haalaa fi amala kiyya gartee isa jaalachiiseetuma odoo gosummaa fi gandummaa fi sabboonummaa fi kana jalan deemin ati bu'aa irraa eegalee ani obboleettii tiyya sii kenne naan jedhe. obboleettiin saatuun eessa jirti biyya jirti. Duba yeroon dubbii sana dhagahu gammachuu fi rifaachuun narratti wal lolte tanii irraa qabadhuu wallaalee duuba. Odumaan gammaduutiin harifadhu ta'e jechuudha. Walumaa galattuu eega gartee inni kana naan jee arraan tana amata guutuudha. Garuu ani intala tana dura isaa fi deebisaan goone naa taate hin taanillee hin jenneen. wallee nama warra magaalaa fakkaata warri magaalaa kun heeraa fi seera gartee fuudhaa kanan beekani silaa alla maganillee ni jaalla. Duba uummanni inni an gartee obboleessi keenya kun ka obboleettiin haa kennu kun aadaa isaanii keessa namni tokko intala takka yoo abbaan kenne adeerri kenne obboleessi kenne intalanti tun qaadhimamte jennaan hanga namni san awwaan sanirraa oole jaanu guduunfaa namarraa ni kan nama biraatirra. Duba tanaaf jecha eega obboleessi keenya akkana nuun jeekunu ama tokko yeroon dabartee jirti. Waan kanarraa oolees hin jenneen. Intaltinis qabamtee jirti amata kana guutuu. Ani immoo wanni inni usee isa kana dubbachuu dhabeef intalti tuni intala tana agarre. Soorumaan arke malee isii tan agarre akka shari'aatiis hin laallanne jechuun na ussisiise. Kanaafiin qaanfadhe duuba waa jechuu. Mee maal naa dhaamtanii obboleessi keenya kun. yaa obboleessa keenya islaama dhage ati hedduu rabbiin sirratti qanani'e ta duraatii wanni rabbiin sirratti qanani'e islaamummaa si jaalachiisee hawaasa muslimaa tokkotti galtee isaanii wajjiin jiraachuun waan hedduu nama gammachiisu. Sababaa islaamummaatii fi jaalala rabbiitiif jecha namni tokko saba kee hin ta'in fedhee saba keetiis haa ta'u obboleettii isaa hadiyyaa sii godhe. Kana boodaan suuraa si garsiise. tun amma gaa maal jechu hadiyyaa rabbiin sii mana taa'u oofee hulaa si dhadhooyitee sitti dhufte hadiyyaan tuni odoo ati hin barbaadin manguddoon ergatin kan lookoon geessin rabbiin sitti fide bakka jirtutti. Wallee obboleessa keenya ati kan natti mul'atutti ijoollee magaalaati. Odoo warra magaalaa ta'uu baatu warra baadiyyaa taate warri baadiyyaa aada qaba. Baadiyyaa odoo taate wanni sirra jiru maali? manguddoo ergattee biyya silkii gootee lafa kanaa akkanaa warra akkanaa dhaqaati intala kanaa takka gartee naaf laala taraa dura dheeyxan tana numa laalaa isaanii wal baradhaa miciyyoo naa laalaa jechuu sirra ture. Isaanis hogga dhaqan yoo gartaa gurbaan akka dheeyxanitti nukuma naa godhaa lookoo naa geeysaa jechuu baate manguddoon hogga dheeyxee arra waan hin dhufneef isin barachuu. intala gartee qaadhima gurbaan keenya qaadhimate laalu hoggaanii fi waan agarree fi waan isin irraa dhageenyeen achi deebine gurbaaf himne booda ulaagaa guuttanneeti qaadhimachuudhaaf isinit dhufna jedhanii biraa deeman. Ammoo ati masilaa wanni sirra ture obboleessa keenya. Hoggaa hogguma inni obboleettii tiyya sii kenna jee suuraa si garsiise. Obboleessa ati biyya faranjii jirtaa bara. arra imoo jira fidiyoo hedduudhaa jira karaa adda addaatiin intala odumachi teessoo intala silkiitti dhooytee imoodhaan laaluu dandeessa. Kunis irrina gartee tooftaa waan garanaa wallaaluu keettaati. Ammoo intala tana gartee amma tokko kana taa'uun kee kuni intala tan akkanatti irraa usuun kee gurbaa kanaaf deebisaa dhabuun kee gurbaa kanaaf xiqqeenya intala gartee inni si kenneefillee xiqqeenya nasihaan amma nuti si yaadnu maal dhaggeeffadhu obboleessa keenya ammati waan dabarettuma dhiisi namoota sammuu qabu ka diin qabu ka gartee ka kabajamaa ka wajjin jirtan kanarraa nama lamaa fi si wajjin sadii biran kutina gurbaa intala si kenne kana dubbisi si ziyaaruu feenaa guyyaa kam guyyaa akkanaa jee namoota kanaa wajjin dhaqi atin dubbatin duba obboleessa keenya kanaatu sirraa qaanfatee eega alabees gartee biyya kanaa keessa guddatee aadaa sin beeku duuba silaa hogguma sanuu gartee gaa akka aadaa teenyaatti allama ganillee namaan jaanii akkasillee hin jenneeni intala naa taate hin taanillee hin jenneeni ama tokkoon irraa usee duuba tanaaf jecha wanni sitti dhufneef akka gartee gaa inni illee kun isuma kana dhiifama akkanaa godhu amma si galee dhiifama akkanaa godhu hayya manaarraa fuudhaa magantaanaatti seenaaf nu fidee yaa jaaniini takka yoo feetes atirraa hafi isaanuma ergi wanni amma si dhaqqabaa tokko tana yoo qalbii tee keessatti ati nama gartee hulaa meeqa dhadhawee jiru ta'uu baattee dhugumaan fuudhaa kadeemtu taate. obboleessa namni biyya Orobbaa jiru biyya feete deemuu dandeessa. Si gala bakka hojiirraa hayyama fudhadhuuti qaceelii intala tana. Dhaqiinsa kana keessatti warra keessan haadha abbaa kee foon kee rahima keetillee ni agartaa intalaas dhaqii ilaali. Yoo intala laaltee sii tahe sii taate hojiirra oolchiti. Yoon taane laaltee as deebitee bakka reefu siin jennee manguddoo gurba geessite san. gaafa dhayxee deebite booda haa taatu gaafa san booda haa taatu isatti garuu waan ati ibsin intala takka abbaan odoo jiru obboleessi qaadhimuuf ni dandeenya malee kennuu hin danda'u kasii kenne obboleessa walumaa galattuga yoo obboleessi abbaan kan jirre ta'e isumaatu waliyyiidha duuba karaa gaariirra rabbiin si haa filuu siin jenna obboleessi keenya. Meega iyyanaan arraa toonte eenyuutii ta warra dhaddacha jaalalaati. Mee eenyu warri dhaddacha jaalala obboleetii teenye takka akkam jirti dhiiroo. Akka jettu obboleettiin teenye tuni an eegaan bultii jaaree amata shan dhaggeeffadha. Bakkiin amma an jiru biyya Arabaati. Amala badaan qaba amala badaan qaburraa jettii obboleettiin teenye tun. Yoon hoq aaree jaarsatti aaree ifuma qabuu hin danda'u. Duuba wanni anjuu maal? nahiiki abbaan mana kiyyaa hoo ajaa'ibaati intalata namaaltu aarsee intalti dhalaa takka kanan lafaa kaatee nahiiki hin jettu fedhee waan isarra suuftu waan isarra dhalaa wajji jiraachuu badii inni qabu haa ta'u takka akka fedhinnarraa dhabu haa ta'u wahuma fateetifu dhalan nahiiki wahuma irra jetti amalli dhalaa kuni ni jijjiirama yeroo garaa qabdus akkas taati. yeroo xuriin laguutti jirtus intalti dhalaa takka amalli si ni jijjiirama. Jaarsi kiyya kun nama waan akkasii namaa beekuu miti. Duuba tanaaf jecha namni kun ammaan duraas na hiikeeti na garaa qabu na deeffate. Duuba amma gahikaan tun gaa bakka sadeessaa ta'uuf deemtii beekadha. Siin deebisaa sharxii takkaan waan san hojiirra oolchuu qabdaa naan jee. amma wanni kun waan isaan jidduu jiru waan isaa walirraa beekan maali suni gurbaa abalu je'an san yoo bilbiltee fi dubbifte ati jaartii tiyyaamii si hiiki isinis ta ajaa'ibaati gurbaa dubbifte addaan galan amma ture baran hiikkaan siin jeessan suma sodaachisuufiin deemee akkanaa je'ee naan ja'a mi'a asirratti maal yaadan akhinni tan jettii obboleettiin teenyituun yaan tala islaamaa dhagee. hawaasni muslimaa dhiiraa fi dhalatti hogga bultii jaarratan heera shari'aa islaamummaatiin wal qaadhimanii wal fuudhan. Akkuma san hogga wal dhibaniis wajjin jiraachuu dadhaban arraanni isaanii walitti qaceeluu dadhabe karaan itti jallatan karaa sochiiti araaramaati. Karaa kanatti yoonii fi dadhaban murtiin maaliree wal hiika. Wal hiikuun furmaata. rakkoo jabaatte furmaanni walhiikkaan tunis gosa qabdi ulaagaa qabdi hiikkaan takkarraa lama sadi gaafa tokko hiikee odoo baatii sadiin gahi yoo deeffate ni dandeenya lammee isaa hiikee baatii sadii odoon gahiyyoonii fi deeffate ni danda'a. Hiikkaa amma gaafa takkaasanii fi gaafa lamaatiis raaja'atu jechuu hin danda'u yoo iddaan dhumellee maharii haarayaa fi nikaa haarayaan deeffachuu danda'a. Fuudhuu danda'a jechuun deeffachuu miti. Raaja'atu wanni jedhan deeffadhe wanni jedhamu waan iddaa keessatti jedhan. Eega iddaan baatiin sadii dhume intala takka ta gartee taraa duraa hiite. nikaa haaraa fi maharii haarayaan fuudhuu dandeessa. Wajjin jiraatti ammaa si'iitti hiikaa lammeessaati. Arras baatii sadii odoon geenye deeffachuu dandeessa. Yoo baatiin sadii dabarte nikaa haarayaa fi maharii haarayaan fuudhuu dandeessa. Sadeessa hiite hiite siif rooboti. Siif rooboti haram callaa. Lamaan ammoo duraasan keessatti rabbiin الطلاق مرتان خرب جوس أكسي بكذا أمو خسدي سارتي فلا تحل له حتى لا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إن تلتدى لا تكسده خمنان يو إسا خنم لينان للن مخجد تتات دفتي هيرمتي يو سني ولي قلوبات إيه إسا خنا هيرمو دنديسي ammoo yoonii fi jaarsa hijibaa maallaqaan bitattee na fuudhii na hiiki jettu taate kuni haraam. Walumaa galatti rakkoon guddoon bakka tana jirtu. Namni lama kabultii waliin jaarratu. Inni jaahila isiin jaahila diin irraa humaan beekan. Akkanumaa wajjin ulamaa irraa fagoo. Nama waa gartee diin irraa baratan dhaqanii waan gaafatan. Akkuma sammuu fedhinnaa fi diin rabbiitti taphatan. heera shari'a islaamaa kopheedhaan irra deeman odoo ulamaa hin ollaa isaanii jirtu obboleetii teenya dhage jaarsi kee kun ammaan dura siiqeeti siiqe sadeessaa hiikantu gaafa gartee sii garaa qabu si hiike sii garaa qabu keeysatti yoonii fi raaja'atu jesi deeffachuu dandeenya sii garaa qabu dhageeffatu sii garaa qabdu laal amma tareefuun tana na hiikeeti eegaa amma tokkoo na deeffata jettu san raaja'atu jechuun hin jiru intalti dhalaa takka ta garaa qabdu yoo hiikamte deeffachuu dandeessi jaarsi odoo isin garaa qabdu dhagayi yoo odoonii fi inni raaja'atu je'een deeffatiin intalti tuni deeyse iddaan dhume yoo hiikkaan tuni gaalammeeysaa takka hawuu tokkeeysaa akka duraan jenne san taate mahrii haarayaa fi nika haarayaan fuudha duuba walumaa galatti. walii galatti wanni gartee hiikkaan amma ati himtu kuni sadi dheyxe ta inni hun abalun dubbisin siin jiru kanaa wajjin. Duuba tanaaf yoo sadii taate wannummaan maqaa dhawanii nikaa haarayaa fi maharii ja'an hin jirtu. Yoo hiikkaan tee waliigala lamuma taate ta boodaa tanaa wajjin ati wanni sitti dhaamman dhaggeeffadhu yaa gabriitti rabbi. qabriitiin gurgurin karaa warra keeysanii qaceeli abbaa keetii yoon jiraanne adeera kee obboleeyyin kee wajjin jaarsa kee kanas dhiyeessi akkaataa gartee walitti wal hiitan yeroo hanga inni siiqu sin dhoysin akkas dubbii teetirra argutti hoggaa waa aare cufaahu an akkanaan jaa siiqee humanaan ja'an tun hiikkaan teetun heddummattee jirti tanaaf jecha gurbaan kun dhihaatee nama akka jaarsaa nama caalimaa tokko siyaamtanii waan inni ji'u irratti yoo namni kuni bar odoo nama rabbi sodaatee diin beeku tahe yoo abalu dubbiftee kana jechuu kana hiikkatti feetimu sodaachisuu san ifti feete jillee ni gaafatan namni rabbiin sodaanne akkam jettee dhugoomsitame jecha isaa akkatti dhugoomsitu suma ta wajjin jirtuu beeka. garuu kuma ammas hin jennutti dubbiin waan murtii gartee siif kennamtuu mi kophaa keeti durbaan gartee ammaan tana siiqee amman duraas si garaa qabdu siiq ammallee tarraa booda amata amman duraas amata gartee sideeffate tanaaf dubbiin teetuni bakka aalimni tokko jirutti bakka inni jirutti dubbiin teessan laalamtee yoo gartee ka araara qabaattu taate mahari haarayaaf ni ka haarayaan si heerumsiisaniif yoo ammoo dubbiin takwaa takka illee araara hin qabaanne ka namtichi hundiin itti katabatu taate akka gartee isaanii irratti qurxii beekee sibiraa deemu hiikamte ka if beeku kana dhaamsii dhaamna ati immoo gartee duniyaa fi akhirattiis waan sii faayidaa qabu rabbiin faagarre siyaa haa'u siin jenna. Gaafiin tuni gaafii warra gartee karaa waan dura jennetti karaa DHLiitiin kophaa dhufti hatattamaan akka fatwaati. Ani ani Saa'udii keessaan jira jettee obboliitiin teenyitu. Dhaggeeffadha ani biyya Saa'udiitiin jira. Abbaan mana kiyyaa biyya jira. Abbaan mana kiyyaa biyya jira. Lulachuutu lubbuu walii baafna yoo jaalala. Hoggaanii fi gartee takka wal dubbifnu iddoo keenyatti hadiis hadayi yeroo gabaabdutti. haasawa walirraa muruu hin jaalan nama hedduu gammachuu haasawni arraanni walitti tolu garuu rakkoon bakka tana jirtu taniin anna kara keessan dhufeef abbaan mana kiyyaa kuni qullaa if dhaabi akka haadhatee garaa baatetti adi jaartiitii yaasi laaluun qabanaan ja'a anammoo gama kiyya qaamni kiyya bar kanuma hoggaa gartee kophaa waliin baane san itti qananiitu malee kanin qilleensa gubbaan si ergu kanaa miti ani waa kanattiif hin danda'u sharikaan imootu ummanni kuniifiifuu nama arka jedhani warri gartee makka imootun jarri nama arka jedhani duuba tanaaf jecha ani kanan danda'u je'eetiin dida inni waanin an diduuf kun isaan galtu na jibbiti mata jabaattii nan dhageessuu malee tanaafin karaa keessan marxee fadhee dhufee mi abbaan mana kiyyaa kun gartee isaafillee gorsita anaafillee fakkaatawwan keenyaafillee namuuf qaraafiit ka ta'uufiin karaa keessan dhufee dhayeegaa kunoo deebisaan isin eeggachaa jira. Obbaliitii teenyita muslimaa wanni ati beekuu qabdu rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa dhiiraa fi dhalaa uume. Dhalaan dhiiraa fi dhiirti dhalaa fi jarri kullachuu akka gartee isaan lachuu walitti qanani'anii nyaatanii dhuganii sagaraa seenanii bahanii miti. Halaaliin akka gartee wal fuudhanii ilmoo argatanii cifraa Nabii Muhammad heddummeessaniif. Saalli dhiiraa amaanaa rabbiiti. Bakka if fedhe abbaa fedheef hin kenne jechuu hin danda'u. Saalli dhalaatiis amaanaa rabbiiti. Abbaan fedheef hin kennetti numa hin dandeessu. Nam tokko jara hallachuurraa amaanaa rabbii kanatti bakka ifiin fedhe dhaabuu nu man dandeenye karaa rabbiin jaallatu malee. Duuba kaatanaaf jecha wanni gartee atiis beekuu qabdu abbaan mana keetiitis kakakkee akkanas rakkaa jiru kun beekuu qabu obboleessa keenya qaama jaartii teetii cufa arkuu halaalisiif. Jaartiin teelleen si garsiisuu siif halaali. Garuu wanni asitti isin hubachiifnu laala. halaal kun kadeeme haraamin nama geessu halaal gariin halaal ta'e haraamin nama geessa mee kamitti ati ilmoo namaati yaa garricha rabbii ni nyaattani dhugdaa fedhinna qabda hoggaa qaama jaartii teetii agartee waan taatu if beekta ifirra ficcaanuun keetilleen ni mala jaartiin teetilleen akkasuma waaniin an qabu kana jaartiin tiyyan qabdu jechuun wallaala wallaala oliiti. jaartiin tee akkuma keetiin nama nyaatu nama dhugu nama fedhinnaa qabu. Nama hoggaa qaama kee arke wanni akkasirraa bahu sadhirraa bahu. Hayame halaal keeysan saniin as garagaltanii yeroo akkasitti fedhinnaan si kaate isittiis kaate booda as deebitanii harka fiitiin akka arabni aadaa sirrii yaaju harka fiitiin bishaan firraa baasuudhaan mala isii fi atiis. Halaal gartee halaalir halaal baqanna odoo jettanu halaal hojjanna odoo jettanu haramis seentan jechuudha. Tanaaf jecha dhaamsi gartee isiniif dhaama. Wanni isiniif toltu yaanu haga rabbii walitti isin fiduu isinis kaayoo qabaachuu qabdan. Kaayoo qabaachuu qabdan. Kaayoo qabdan irratti yoo intalti ha dhufuu dandeessu taate isin qaceelu. Yoo inni ha dhufuu danda'u ta'e bakka inni bakka gartee isin jirtu dhaqu. garuu isiin eega ala jiraatte yoo nama iqaamaa qabdu taates dhayxee jaarsasiidhaa fatarsiisuu dandeessi. Ammoo yoo heeran qabaadde wannummaan isiin alaa gootu hin jirtu rabbii isii uume sodaattee kara biyya akka qaceeltu ammoo waan kana keeysatti halaali halaal kana wanni haraam godhe sababaa isaatiin nuti haraam biraa keeysa galuutu halaal silaa halaasan nu dura haraamitti galche jechuun isin keessa haa jiraattu karaa kaaniin akkasitti namni tokko akkuma gartaa namni tokko yoonii fi haqqi isaan isa qabee haqqi isaan irraan baane ni tokko ni midhama lammeessaa wanni aadaa sirrii yaaja'an harkaan firraa baasuun kun dhukkuba cobxuutii fi dhukkuba adda addaatti hedduu karaa hedduutti midhama fida inumaa warri gartee teekiloojiidha saayinsii islaamaa fa'aa saayinsiin karaa fayyaa hoggaa ilaalan inumaa namni waan akkanaatti fayyadamu ni maraata jedhe gartee waswaasaa itti dhufa jedhe. lammeessa namni mas waan kana aadaa yoo godhatu godhate wanni aadaa godhatan kuni maalitti jijjiiramti jedhan gurbaanis dhalaa jibbu intaltinis dhiira jibbu karaa kanatti fayyadamanii kunis dhukkuba guddaa maaliif waan rabbiin karaa tolche dhiifne karaan haraamitti jijjiirre tanaaf ciqaaba rabbii nu mudate bakka tana keessatti tanaaf halaal gartee haraamiin nama geessu kana irra fagaadhaa. talammin lakkoofsa lammeessaadhaa akka jiru ani gartee biyya alaatiin jira obboleessa keenya tokko ani biyya alaatiin jira biyya keessattiin intala takka jaaladhe mee dubbitan dhaggeeffadha ani ilma biyyaati alaan jira intala takka ta biyya jirtuun jaaladhe naafi intalti tuni iddoo keenyatti haasawni keenya waa bakka tana dhaabbataan qabu waggaa haasawan seennee salphi akkanatti wajji haasawuun keenya kun yeroo dheertu nurraa fudhata waliin ture ammoo iddoo keenyatti ni kaan hin jiru. Haala amma deemaa jiru kanarratti haasawa gartee shuquluu faayidaa hin qabne kana kan hasharirraa hin baane kan firii hin qabne kana amata shan jirra haala kanarratti. Duuba tanaaf jecha amma bultii jaarrachuudhaaf illee anillee qophiin qabu isiillee akkasi akkanuma jiraannaa malee. Tanaaf intala tana dhugaa yoo feetan an hedduun itti dhama'ee jira. Hedduudhaan qalbiinti isitti rarraati. Yeroo cufa ijaan arkuun fedha. Yeroo cufa dubbisuudhaan fedha. Haa ta'u gaafii tana fakkaattu ammaan dura ergeetiin isin gaafadhee toltunaa yaaddanii irraan dhorkitanii tanaaf jecha gorsa keeysan san yaadadheetiin hoggaan tilifoona ol fudhee isii dubbisuu ka'e tilifoona firraa lafa kaa'e. Akkasuma wajjiin qalbiin tiyya isitti hidha. mee maal tahuun naa wayya hanga furmaanni kun dhufu hanga wal fuunu haaluma kanatti yoo deemne akkamii yaa obboleessa kiyya dhagee wamata akkasiin jenna arra deebisaan ta'e gabaabdu dubbiin duraan dhumti rabbiin akkiyyuu innamaa yatadakkaru ulul albaab namni gorsi fayyadu nama sammuu qabu namni gorsi fayyadu nama lubbuusaa harkaa qabu namni gartee gorsan gorsa fudhatu نما صدا ربي قبو تناف ربي بكبرات كمجي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نمني قرسي دبر إسا فيدو نما أقومت إيمان جهن قبو سيقالي تناف جي تشوب بلي سخي أما اندر سيقرسي ليت وان كان الرقاب سنجن أتلي وان كان الرتفل تمرتيسك أكم هقادو بسوفيتو سيادتك تليفون قيس واني أما نتسيف يانو وهم لما قف رجمان يا ربي خي خسودة تاتي رجمان إن تلتنا فوت أفين ديما خجت تاتي إن تلتك وأمشن منها هاسي سنة من من فياك بتوك إن تلتنو تسدرنيتي تجروسي قبدة أت المديرات قرتي أما تقبت اللي نتلت إسين أمو يرون سي تدمتي تسوجين هاسا وكانت ديريش تونس ربي إسي أمي هاسوداتو أتوني سنجن dhuguma yoo ka fuudhu adeemtu taate intala tana ni kuma godhu feetu amata kudhan ta'a waliin ni kuma godhu si galee ni kaa keena irratti rabbiin duuba haasawa shayxaana hagartee sa'aa shan sa'aa afur sa'aa sadii haasoytan badiidha rabbiin dhiifama sii godha haasawni kee haasawa bu'aa hin qabne haasawni amata tokko keessatti bu'aa hin fidin ka baatii ija keessatti bu'aa hin fidin ka amata shan keessatti guyyuma guyyaadhaan eega gartee si maraachuu dhukkuba sareedhaa habaanan ta nyaattu hin quufne dhuk- haasawni kee akkasii waan fiduus hin qabu duuba tanaaf jecha obboleessa keenya eh, hadiisa kee haasawa kee gartee dheeraa kana eh, irraa fagaadhu karaa haaliqa keetii deebi ilmoo namaan hidhin rabbi kee sodaadhu obboleetii tee takka oo namni odoo kana yerootti gubee hin jaalattu sanuma irra dhaabii ilaali walaa cufumaahu ka dhiiraatiis ka dhalaatiis karaa gabaabduudhaan rabbiin dandeetii isaatiin bultii haa ijaarsisu warra gartee eh, amriin itti jabaatees eh, rabbiin haa laafisuuf kan addaan fagaattis walitti haa dhiheessu warra gartaa yeroo walitti gubu kana akka dhugaa walitti himanii mataa addaan qabatanii nagayatti waliin je'an rabbiin faagarra isaan isaan haa kaayu وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah shiika keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lu'aawul islaam rabbiin isin irraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isin haa dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما